Brydza, ni Radio Giulia America. iradiyo ijwi ry'amerika isamirira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda i kisoro mwiriwe inshuti zacu muri kumwe na fideni niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump atanga ikingo ciwe ca kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira uwa mirongo ine n'indwi imigambi yiwe n'ingingo amaze guterako igikumu zishira imbere inyungu za amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita america first mu rurimi rw'icongereza zimwe muri izo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cane cane ku mugabane wa afurika uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nk'ihagarikwa mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda eh, ry'imfashanyo amerika yahoreha amakungu yakuye amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi oms Cheta Mwanze akorana n'ikigo c'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politike ubutunzi n'imibia- n'imibano muri nigeria no mu karere ko muri afurika yo mu burengero SBM Intelligence na Professor Waldo Kruger yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya Perezida Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afurika mu bijanye na politiki, ubudandaji, imitahe n'imfashanyo. Ibihugu vyo ku mugabane wa Afurika vyotegerezwa kuvyifatamwo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya leta ya Amerika ku ntwaro ya Perezida Trump abantu benshi biteze. nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga twatumiye emery pacifique igira neza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i londres mu bwongereza twatumiye kandi professeur pascal niyo nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminu, muri kaminuza y'uburundi no mu yandi makaminuza yigenga ari bujumbura mu burundi ndabaramukije batumire
amahoro neza
Uh, professeur pascal aza kuza mu kanya aracari mw'ibarabara uh, ashitse ah, ah, imuhira canke ahantu hashobora uh, kuvuga neza araza kugira uruhara muri iki kiganiro yamara emery pacifique ari ku murongo uh, emery pacifique uh, u- ubona gute ibijanye n'iyi leta nshasha ya perezida trump ku bijanye n'umugabane wa afurika cane cane ufatiye kuri ivyo nariko ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateyeko igikumu nk'izo zo kuva mu ishirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i paris eh, guhindagurika ry'ibihe eh, guhagarika mu kiringo c'iminsi mirongo icenda imfashanyo amerika iha ibihugu vyo ku isi
murakoze ah, murakoze kumpa ijambo no ku no ku butumire Ah, ubwa mbere hoho ngira ngo ico notangura kuvuga ah, ni ukwibaza nimba trump canke administration ya trump canke intwaro ya donald trump ah, hari umugambi n'umwe yari ifite canke yoba ifise kuri afurika Ah, inyishu ni uko bari bafite umugambi ah, mu- mu gihe bariko barategura ingene amerika yorongorwa ah, umugambi ahanini kuri afurika ah, wari ushimikiye ah, ku bijanye n'ubutunzi ibyo bita economic engagement ah, no ku bijanye n'umutekano ibyo bita security cooperation no ku bijanye ah, no ah, cane cane kurwanya abakeba ba amerika mu by'ubutunzi nibyo bise countering the influence of global competitors aha cane cane ah, bavuga ubushinwa Ah, rero ah, nk'uko tubizi ah, i- ivyo ni navyo yanashimikira ko no muri administration ya- yiwe ya mbere Ah, ariko ah, turibuka kandi umugambi munini yari yarise prosper africa wo gukora imigambi ah, ijanye no guhindura ingene ubutunzi muri afurika bwubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na leta ya amerika ivyo rero ah, ivyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu u- turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge ah, zigaragaza ko uwo mugambi utazoshirwa mu ngiro Ah, nk'uko mubyibuka ah, muri uku kwezi ah, yarasinye ibyo bita executive orders ah, zikura ah, ah, amerika ah, mu ishyirahamwe ah, ry'amagara y'abantu ku isi iki rero ah, fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri afurika Ah, rero nobabwira yuko ah, ah, uravye nk'ivyo ah, african center for disease control and prevention bavuga bafite ni ikigo impungenge- eh, ntabwo uciriyemo ni ikigo eh, kijejwe eh, kwirinda eh, no kurwanya indwara cyo muri amerika
Eh, eh, co- eh, co- eh, mwa- ego murakoze Donc, iki kigo kiravuga yuko ah, afurika izogira ingaruka nyinshi ah, zigaragara kubera gusa amerika ivuye ah, muri iki muri iri shyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu amerika yari nk'amufasha ah, mukuru muri iryo shirahamwe ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko ah, trump yahagaritse vy'agateganyo iminsi mirongo icenda ah, imfashanyo zose ah, mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu ivyo bita ah, freeze on um, ah, foreign aid ibi rero ah, nokubwira yuko ubu nyene turiko turavugana ah, ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi ah, bakora nko mu gisata c'ivyo gutabara imbabare human- humanitarian aid ubu nyine tuvugana akazi kaheze Ah, si n'ibyo kuvuga ngo ingaruka ingaruka kuva asinye bijya ah, zaciye ziba buno nyene Ah, rero ibi ibi byatumye habaho ah, a- amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri afurika ibijanye ni- ni- n'imiti ah, murazi yuko hariho imiliyoni zirenga mirongo ibiri muri afurika zifashishwa n'ayo mahera ah, mu kurwanya indwara ah, ikiza ca sida ibijanye na na n'umutekano mu vyo gufungura ku bantu bantahonikora muri afurika amamiliyoni arenga zitatu n'inusu ibi ni ibintu ah, kubera iyi ntwaro gusa n'imi- ni- na- na policies ishitse ishiraho bi- bica bigira ingaruka zigaragara kuri afurika ariko mu buryo burambuye nibaza aho tuja kuvugana n'ingene afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri iyi administration ya Trump.
Mu- muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere ku bijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise ku bijanye na afurika mwariko muravuga ko hariho nk'umugambi prosper africa uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko
ntawovuga yuko umugambi ari ikintu gihambaye wahinduye ku bu- urugero rwo kuvuga ngo warakuye afurika ku, ku mwanya umwe ukasha uyishyira ku wundi ariko ah, wari umugambi utuma afurika ah, igira ah, igira akse ku isoko yo muri yo muri amerika hanyuma ishobora ama- gushorera abacuruzi ibidandazwa bagiye- vyayo ku masoko muri amerika eh, yego ku masoko yo muri amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa african growth and opportunity act agoa nawo nyene ugiye ah, ah, u- wohe- uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icenda ariko iyi ntwaro ya trump nti- ntiravuga kazoza kawo twe benshi ah, turi muri iyi domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi umunani gusa ah, ni umugambi ubundi w'amahera menshi ugomba hagomba kuba harabaye amaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze ibi byose rero ah, ni ibintu ah, byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere kandi umuntu yoshima ariko ubu tutabona ingene bizobandanya murakoze Uh, professeur pascal niyo nizigiye muravye i- iyi migambi mishasha n'ingingo perezida mushasha wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yafashe uh, twariko turavuga nk'izo zo kuva mw'ishirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi oms kuva mu masezerano kwihindagurika ry'ibihe i paris no kuhagarika vy'agateganyo iminsi mirongo icenda imfashanyo amerika yaha amakungu uh, hari n'izindi mubona ni izihe ngaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri iyi afurika muri make
Eh, mu bisanzwe donald trump bo, uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere eh, imbere y'uko asubirirwa na joe biden yari umuntu akengera cyane afurika afurika nta kintu kinini yamubwira ni umuntu agomba kugarukana eh, ingingo zo gutwara zariho mu kinjana ca cumi n'icenda muri amerika ni ukuvuga yuko eh, ibyo byo gufasha afurika ntibubwire ikintu kinini reka mbere n'uburaya agomba kubwereka yuko butibuye ko atazosubira ku- kugira ngo amerika itange ibintu byinshi mu ku- mu gushyigikira uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi Eh, ni- nacyo gituma abanyafurika cyane baza ko ata kintu kinini bahurira kuri donald trump
hanyuma uh, ku bijanye barav- aba- abahinga bakurikirana uh, uburyo abona ibintu vyogenda imigenderanire n'ibindi bihugu vyo ku isi haba mu bijanye na politike bijanye n'ubudandaji uh, babona ko ashira imbere inyungu za amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu i- mu gihe abona ko hari ico amerika ikuramwo Eh, ku bijanye na afurika afurika turazi ko ifise amatungo kama menshi mwibaza ko azoyiheba burundu canke azokoresha iyo- i- ubwo buryo bita mu congereza transactional approach
Mhm. yego nibyo burya donald trump arafise uburyo bwo gutwara usanga avuga ibintu atazokora Eh, udashobora kumenya ko azobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere eh, korea ya ruguru abantu bakanabitinya jewe abanyeshuri barambaza ati none hagira habe intambara ya gatatu y'isi yose ntoya murarindira murabe kuko nashobora gutera korea ya ruguru azi yuko ifise ca kigwanisho ruhonyanganda nivyo vyaciye biba ya- ya- ahubwo yaciye atuma ko kim jong il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cane afurika arayikeneye rwose kuko afurika iba ubutunzi bwinshi afurika irimo abantu benshi bakiri bato bafise inguvu bashobora kuja gukora muri amerika kuko amerika irakeneye abakozi cane mu mahinguriro no mu bindi ku buryo ibyo avuga kenshi no guterana ubwoba ni ukugira akanga abantu bajugumise bamutinye nayo ubundi bwo eh, nibaza ko ata kintu kindi nazohindura mu buryo afurika yahora ikorana na amerika cyane cyane muri ibyo bya abantu baja gukorayo ibintu byo ku- kuba ubutunzi buri muri afurika
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise nzara nyimana jean marie vianney uratwumva
ndabumva U- uduteye akamo urihe
ndabumva ndabumva uduhamagaye urihe
bamagaye ndi i kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza abatumire canke icyumviro ushikiriza
ikibazo kijyanye ni n'iriya gahunda yo guhagarika inkunga mu mu by'ukuri kiriya kugira ngo icyemezo nka kiriya gifatwe icyari kigamijwe ese yaba ari mu nyumvishirize ku bihugu n'urugero bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politike yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku ya- ya- ya- za nkunga batangaga bazikoreshe mu mu kwiyubaka kw'igihugu cyabo nicyo na- nshaka kugira ngo umenye ndabashimiye cyangwa se niba ari mm, ndabashimiye mumwishure emeri Yego.
pacifique gira neza
Ya, ah, ni ikibazo ni ikibazo cyiza agira ati mbega uh, iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo ah, zija mu makungu ah, zoba ziva kuki ah, nibaza yuko ah, warakurikiye ingene ah, perezida trump yiyamamaje ah, nk'uko no muri mu ntangambarara ah, bivuze fidel avuga ati amerika n'abanyamerika ubwa mbere rero ah, agishika agiheza kurahira ah, nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga ah, ah, le fanatike ah, muri politike burya le fanatike ni abantu ngirakamaro ah, kandi utegereza kubashimisha n'aho uwo butahuza nabo nimba yaravuga ati mfashe ubutegetsi ni amerika n'abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari abanyamerika ayahagaritse burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ah, ni ni ni ni- ni- ni inzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi ag- a- babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icizere ah, kibandanya Ah, mu banyamerika ahanini benshi bamutoye ah, kubera ibyiyumviro byiwe rero i- i- i- icyo ni kimwe Ah, hanyuma icya kabiri arafite ibyo yanemeye ah, atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikorwa ah, a- atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco trump murazi yuko a- arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo trump eh, nature yiwe ntaheranwa Eh, mugaragaze gu- Trump- gukoresha amajambo y'ikirundi bishobotse ego nk'iri shirahamwe ah, mpuzamakungu ah, ry'amagara y'abantu urazi yuko ah, n'ubundi muri administration yiwe ya mu ntwaro yiwe ya mbere ya- ya- yari yagiranye ibibazo naryo ah, ari no mu mugambi wo kuraba ingene yo- yobahana ah, mugabo umwanya ntiwamukundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye ah, yashitse agaruka ah, ahagarika amahera y'amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cya bamwe bamushigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo ah, bw'imigambi imwe imwe yemeye ah, yemerera abamutoye itari ifise bije ubu akavuga ati izi bije zija mu banyamerika zija ahantu mu bantu batari abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nabe ko ntoronkamwo ibikora ivyo nemera abanyamerika murakoze Eh, ku murongo wa telefone kandi dufise ntezirije onesfor uratwumva
ndabumva cyane uduhamagaye urihe onesfor
muri kenya
Ka- akabazo ufise akabazo canke iciyumviro ushikiriza eh, ubishikirize
Eh, icyo nashaka kuvuga
yego nashaka gushikiriza kuri icyo eh, nashaka gushikiriza kuri icyo cyiyumviro cya perezida avuga ati ashaka guhagarika imfashanyo zose zishobora gufasha afurika iyi afurika ibihugu abanyama- ibihugu bitari amerika
ikibazo Hello?
ikibazo ni ikihe
ikibazo ni iki none se ko ahagarika iryo fashanyo nibwo abona ikintu nyamukuru wa amerika izoca yunguka n'icyaha
murakoze
Eh, ngwa mwishura professor pascal
ego me ibyo eh, donald trump abigira ni umudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba perezida avuga ati amahera yahora agenda muri afurika cyangwa ahandi ajya gufasha abantu acaza muri amerika afashe amerika ko bavuga ati ikintu ndondera cyane ni uko amerika yoshobora yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera ibyo nibyo aguma arondera ni ubutunzi bwa amerika avuga ati ngabanye cyane amahera ajya hanze ahubwo nongereza yakora muri amerika kugira amerika igume ikome ikomere cyane ku isi yose
hanyuma emeri pacifique eh, twavuze nka ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yatekwa igikumu ah, ashobora kuzogira ingaruka muri afurika Ah, ku bariko baratwumviriza mu- mwobasigurira nko ivyo amerika kuva mu mu ishyirahamwe oms kuva mu masezerano y'i paris no guhagarika izo- izo mfashanyo n'ahari ivya- ivy'agateganyo nk'abariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri afurika mwobasigurira muri make
reka duhere duhere ku- no ku burundi imbere y'uko tuja muri afurika ngira ngo nk'akarorero Ah, umuradi y'uko ah, nk'amahera y'umugambi wo kurwanya ikiza ca sida ku isi ah, ashika no mu burundi kandi turazi y'uko abarundi benshi cane ah, iyi miti bayironka kuri gusa ah, murazi y'uko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze ni ukuvuga yuko hariho abarundi hariho abandi banyafurika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni mirongo ibiri z'abantu ah, bagiye kugira ingorane kuko ah, uravye nk'igihugu nk'uburundi ntikigira bije ica isubirira ayo mahera Ah, ni ukuvuga yuko ni ingaruka zigaruka ni naco gituma ah, abarundi abanyarwanda abumvura ururimi bose bariko baratwumviriza Ah, ibi si ibintu izi ngingo si izi ngingo zoroshe nubwo ubu muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi mirongo icenda ha- ni bi- ah, ni ibintu byica abantu ubuzima bw'abantu kubera iyi ngingo buzo- buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifate gusa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike ibi n'ibintu ah, turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishirahamwe nta murundi atazi ishirahamwe ryitwa ah, usaid Ah, usaid amahera ah, ibice binini byayo kubera iyi ngingo ah, ntazoboneka muri uno mwaka Ah, jewe nkora muri ah, domaine humanitaire ndazi mu bijanye- ingene- mu- mu bijanye no gu- n- n'ibikorwa vyo gutabara Eh, so tukaba- ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ah, ndaguhe nk'akarorero ah, mu bijanye na security alimentaire ibijanye no gu- no ku- no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ngirakamaro ku mubiri mu bantu ah, afurika tubigehe ah, ni urwego itarashikako ah, muzi amakambi y'impunzi ari muri afurika ko arenga ah, igihumbi abo bantu bose barya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko ah, bazotungwa n'amaleta yo muri afurika yacu aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri afurika kubera ingingo nk'iyo ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva bumve yuko ari ibintu bikomeye iri shirahamwe turiko turavuga ah, ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu burundi mu bihugu byose byo muri afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava hehe igice kinini ni muri amerika no muri union europeyenne ni ukuvuga yuko hazobaho ingaruka ah, zigaragara nyinshi cyane kuri afurika Ah, ah, uretse ko kumbure muri kiganiro dushobora no kuvuga n'ingene afurika yobyifatamwo mu abantu babanje hamwe bafashe rika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri afurika ubu turiho turavuga
murakoze uh, professor pascal hari ababona hamwe uh, vyoshika uh, ntihagire imigambi iboneka irashe ya amerika ku bijanye n'akarere ka afurika umugabane wa afurika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'ubushinwa n'u- n'uburusiya niko mubibona
ivyo ibyo yego birumvikana kuko aba abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati nimurabe amerika ntigomba kubafasha twebwe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko amerika cyo kimwe na- n'uburaya bw'uburengerazuba ni ibihugu byari bimenyeye gukorana na afurika mu bundi buryo uburyo eh, bwatanga eh, amafaranga menshi abanyafurika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya uburusiya n'ubushinwa ingene bufa- bifasha ntibifasha co kimwe na bijya bihugu vya amerika canke uburaya bw'uburengerazuba kuko eh, kenshi eh, uburusiya n'ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare afasha eh, mu mashirahamwe mu ma- mahinguriro ah, arongowe na leta ku buryo naho data wanje eh, mu- iyo mfashanyo yabo yo- yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu nk'uko imfashanyo yo muri amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba ishikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose Eh, kira noneho uburusiya n'u- n'u- n'ubushinwa nti- bitanga amahera menshi mu bintu by'imfashanyo bafite iyindi nzira yo gufashanya itaboneka cane mu benegihugu murakoze idirisa bakungu araduteye akamo ku telefone uratwumva
yego ndabona neza umunyamakuru wiriwe neza uduhamagara irihe Me- me- merere yari kigali mu rwanda ni ukuvuga ngo ndaje gushima umutumirwa watumiye bibanda kuri icyo kibazo gihari nyine ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa hano mu gihe cyane cyane abanyafurika ni ukuvuga ngo bizatugora cyane ni ukuvuga ngo kuba amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane Ija- nini cyane ku buryo ku buryo waba urugendo mwiza wari urereye cyane ni ukuvuga ngo amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine bikatugeraho ibi- n'aya mafaranga ishyiramo nako nabyo akatugeraho Uri ku- u- uri ku- ushaka kuvuga uwuhe muryango Ni- uri ku- uvuga umuryango uwuhe oms
yego ni ukuvuga ngo uriya muryango amerika yivanyemo bizatugeraho ingaruka nyinshi cyane bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga zirenga ijana kubera ngo ubushobozi bwacu ni ubw'abakene cyangwa cyangwa abanyafurika bamwe na bamwe badafite ubushobozi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye nisabira ko abanyafurika bakomeza kwigira nyine tubona ko twamaze iminsi tubona ko amerika ishyira amafaranga menshi ahubwo twebwe twibagirwa twibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigira uko twi- uko twifite ahubwo nisabira ngo amerika ko yahindura igitekerezo n'uko bidashoboka ko natwe muryafurika byadufasha cyane
ndabashimiye murakoze
ego murakoze
professor pascal umuntu aravye ah, novuga ko ari ivyiyumviro bikomakomeye ingingo nkuru nkuru ah, leta ya president trump eh, yakurikije bari bashizeho u- urwandiko rufise impapuro amajana icenda na mirongo ibiri bise project eh, 2025 ni ukuvuga irimwo imigambi in- batunganya bategekanya imigambi azoshimikirako oh, muri iki kiringo ciwe kigira kabiri Eh, umuntu aravye muri ivyo harimwo guhindura uko amerika ikorana na n'umugabane wa afurika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za amerika mu gukorana ku mu mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko yigenga eh, bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo eh, baha umugabane wa afurika harimwo n'ivyo eh, pacifique emery yavuze byo ku namwe mwabivuze mwabiciyeko eh, byo guhiganwa kugerageza eh, guhangana n'inguvu n'igihagararo eh, byo bushinwa n'uburusiya ku mugabane wa afurika harimwo n'ikibazo eh, cyo kurwanya iterabwoba kuko iterabwoba ni ikibazo kiri gifite ingaruka ku isi yose gishobora kugira n'ingaruka kuri amerika n'ibindi byo gukorana ngo n'ibibazo ba- n'ibihugu mu ntunge eh, byo muri afurika aho babona bashobora gukuramwo inyungu mu migenderanire Eh, mwitegereje iyo migambi eh, si yose mugabo eh, umuntu afashe nk'iyi nariko ndavuga mubona bizogirira akamaro gute afurika
Bo, afurika eh, nibaza yuko eh, ubu abanyafurika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya ya ya donald trump Eh, ngira ngo igikomeye ni uko bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri amerika reka twibeko ariko hariho n'ikindi kintu bishobora kuba nuko donald trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afise n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi ya afurika gusa na za canada za danemark eh, n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bi- bifitanye imigenderanire myiza na amerika ibyo byose bishobora guhinduka muri iyi myaka ine azomara atwara amerika uti kubera iki kuko eh, burya mm, burya mugambwe wiwe w'aba abarepublika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa amerika ntibumvikana cyane rwose hariho bamwe bamwe batembera ibyo donald trump akora ashaka hanyuma ikindi naco n'aba bademokarata bashaka ko ibintu bihinduka eh, muri amerika n'ahandi ku isi nabone ntibazemera ngo donald trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi Eh, bazogerageza kwinanata babyange ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yama afise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira arashobora gushikirwa n'ibintu aka- akananirwa n'ingene yovyivuna ku buryo donald trump nawe azogira ingorane azogerageza guhesha kuko politike niko imeze umuntu agerageza guhesha ntibizoroha ntibizomworohera byose biri imbere bishobora kumuzanira amananiza
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nduwimana innocent uratwumva
yego ndabumva uduhamagaye uri hehe innocent
bwa kanyosha mu gisagara cya bujumbura ikibazo iciyumviro
Eh, ni ikibazo n'icyiyumviro ubushikirize
yego ngarutse ku ngingo donald trump yari yafashe je ndabona ah, ntizohumuriza nk'abanya- nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaha muri afurika iwacu nko guhagarika imfashanyo eh, iminsi mirongo icenda cende baza ko yihuse gufata iyo ngingo Eh, hariho ibihugu bizogira ingorane ndavye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo na cane cane kandi hariho ibihugu bikanye eh, kandi yofasha hariho n'ikindi kigira kabiri kuva mu- muri rya shirahamwe rya rijejwe impunzi ku isi naho nyene ce ndabona hariho ibintu bigiye kuyangara vyinshi hariho ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zida- zidahumuriza abanyafurika ce ndabona arakwiye nko kwicara hamwe akamanza akakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu agaca bihukana agaca birukana ihuti ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo nizo zose ni ingaruka mbi bazobwira eh, bashitse mu bihugu byabo Eh, arakwiye kuraba rero bakicara hamwe n- n'ababijejwe eh, bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe eh, bagasubiramo bakabye- bakabitorera umuti kuko tu- nka twebwe abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini Eh, ni icyiyumviro n'intererano ico nico nashaka gushikiriza turagushimiye nduwimana inosa
yego murakoze kuduhamagara ku isi ry'amerika
nitanga simo nawe ari ku murongo uratwumva
murakoze ndabumva neza uduhamagaye urihe simo
aho mu majyepfo nanjye
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
Eh, ndagira ngo umuturiko mubaze icyo kuba wenda ya amerika yarikuyemo umutahe wayo ntabwo byaba ari amahirwe wenda kuri afurika kuba nabo batangira kwiga uburyo bakibeshaho batarindiriye imfashanyo za amerika ikindi ambwire kuba wenda amerika hari bimwe na bimwe yahaga afurika byagabanuka ese ntibyaba bigabanije akarindi kayo ko kuguhira inkunga ikaguha n'amategeko yo kuyikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa ikaguha ah, ya madeni menshi nk'aya nitwe twumva ubushinwa ngo bwahaye afurika amadeni aremereye arengeje ubushobozi bwa afurika n'ibihugu muri rusange usanga igihugu kigezaho bakibarira eh, amahirwe ngo muri kenya babara ko ba- bagezaho igihugu bari kugiteza cyamunara kubera amadeni kiba gifitiye igihugu kindi ambwire nta- ntabwo yaba ari amahirwe amwe wenda yo kuba ibihugu bya afurika byashakamo ibisubizo kuko ibisubizo byo kuko bitaboneka ahubwo wenda byari amahirwe kugira ngo ibihugu bya afurika nabyo bitangire byishyire hamwe bi- bitegure umugozi umwe bimwe ko nta muntu wo kubifasha wundi uhari murakoze
Ntabwo murakoze.
mumwishure emeri
ikibazo cyiza um, a- ati mbega iri hagarikwa ry'imfashanyo ntiyoba ari amahirwe kuri afurika yo kwironderamwo ah, inyishu ku bibazo byayo mu bisanzwe mu bisanzwe inyuma y'imyaka irenga mirongo itandatu afurika yikukiye ntitwari dukwiye kuba turi umugabane w'isi utewe impungenge n'ingingo z'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi ihisemwo ah, kudatanga imfashanyo muri afurika niyo mfashanyo ntitwari tuyikeneye mu bisanzwe mugabo aho siho turi turazi impamvu tutahari ni kubera uburongozi bubi ah, bwo muri afurika Ah, twagiye turaronka tukibandanya turonka butuma afurika ah, ikiri umugabane w'isi usegerereza nkoresheje iryo jambo ribi ah, kuko niko biri Ah, rero ah, eh, aba- aba- ha- hariho i- ah, i- i- abantu benshi mu bijanye na leadership bavuga bati ubuyobozi eh, mu buyobozi bagira bati iyo ikintu kigutunguye hari igihe kaba ari n'akaryo ari akagohe upfuniwe kugira ngo usubire urabe mu by'ukuri icyo ukwiye gukora ibyo rero ndemeranya nawe yuko um, ah, nubwo atari yo nzira nziza yo kuhindura yo kuzana impinduka kuko ni inzira izotuma ubuzima bw'abantu benshi businzikara muri afurika ariko ibi bikwiye kutubera ah, ikigwa cy'ingene dukwiye kwigenza nk'umugabane ah, wo umwe mu migabane ifise itunga kamari isi yose ihurumbira Ah, ariko rero i- n'ikindi conatuma ah, mbere tufata iyo ngingo ni uko trump nubwo yosubizaho iyi mfashanyo nyuma y'iminsi mirongo icenda kandi hariho imfashanyo zosubizaho ndabyizigiye mugabo ibijanye n'umugambi wa politike wo wiwe kuri afurika byo ntibizohinduka ni ukuvuga i- i- uko iyi bita transaction approach kugira gusa imigenderanire ishingiye ku nyungu ni ukuvuga ngo nimba amerika ata nyungu af- ifise mu kintu ntaco izokora muri afurika ivyo nivyo bita transactional approach ni ukuvuga rero yuko um, nimba tuzi yuko uwo ari wo mugambi ah, wa politiki ah, y'ubuyobozi bwa trump afurika tugomba gushyiraho ingamba zo kutaba abantu igihe cose ubuzima bwacu buzoba buhagaze ku ku mfashanyo mvamakungu ahanini zivuye muri amerika dukwiye kugira ibyo abayobozi bamwe bamwe bari barabonye kuva kera muri afurika ibi twita intra african trade urudandazwa hagati y'abanyafurika bo ubwabo nico kintu cyonyine gishobora kuba umuti w'izi mfashanyo zose ziva mu makungu hamwe urwo rudandazwa rukozwe inyungu ivuyemo igakoreshwa neza afurika irashobora gushyika ku rugero itoba igikeneye iyi mfashanyo ikibazo rero ni ukwibaza ni kubera iki abayobozi bacu badashyiraho badakurikiza ibyo bemeranije kuko muri azi ko hari umugambi witwa afcf ni ni nyine twavuga african continental free trade area ariko murazi yuko nka perezida kagame abayobozi bamwe bamwe nka perezida mbeki mukapa kiriho bari abantu bavuga cyane iki kintu ariko urabona yuko abandi bayobozi muri afurika basa n'abatagishyizemo ingufu kubera impamvu tutazi iyo biba byarashyizwe mu ngiro kuva icyo gihe abo bandi bayobozi bari barabigerageje ko byokora ubu afurika ntituba dutewe ubwoba n'ingingo nk'ibi ikindi afurika igomba gukora afurika igomba kugwiza zino kwita diversified economic partnership kugwiza abandi bantu baza mu rudandazwa rwo muri afurika ayandi mashyirahamwe n'ibindi bihugu urabye ingene dufite iyo migenderanire na amerika ni nk'uko nk'uburaya dusa n'ababyibagiye muri ino myaka cumi n'itanu iheze ariko uburaya ni isoko rinini ubushinwa ni isoko rinini afurika yo mu yo hagati muri middle east aziya yo hagati hariho ibyo twita emerging economies ibihugu biriko birazamuka n'ingoga mu by'ubutunzi nka za brezile ibi ni ibihugu tugomba kuzana mu migenderanire y'urudandazwa kuko n'ahantu hova itunga ryinshi kuko bose bakeneye murakoze ezekiel ndayikengurukiye uratwumva
ego ndabumva cyane uri he
yewe ndi ku ntega muri komine ntega intara ya kirundo mu gihugu cyacu cy'uburundi ufite ikibazo ubaza icyiyumviro ubishikirize
yego ni icyiyumviro
mugishikirize
yego ama jewe ndavuga ku bijyanye na afurika yego mu bisanzwe ubu mugabane wacu wa afurika ni umugabane ukiri mu nzira y'amajyambere kandi afurika nta bandi bo kuyiteza imbere atari twebwe nyine abanyafurika ab'iwacu rero kwitega imfashanyo mvamakungu cyangwa se amerika cyangwa se abanyaburayi yuko aribo bazaduteza imbere numva yuko twebwe abanyafurika ubwacu twakura amaboko mu mvubu tugakora tukareka abadusamaza nk'intambara nk'ibyo biriko biravugwa muri congo urabona yuko ari ibintu biza gusubiza inyuma umugabane wa afurika si ibintu byiza rero twebwe rero ubwacu abanyafurika tuba dukwiye gushyira hamwe tukagira ubumwe tugatezanya imbere no gufashanya muri rusange dukoze tukareka kwizera imfashanyo mvamakungu yego niyo nterano y'iwanjye ndabashimiye cyane murakoze
yego murakoze
sositene nawe nyine ari ku murongo uratwumva
yego ndabumva cyane y'irya amerika sositene uduteye akamuriye
rero nsanzwe no mu rundi ariko abasanzwe ntuye mu gihugu cya kenya
ikibazo icyiyumviro
rero ni nk'icyumviro nashaka guterera ku bijyanye n'uko kuntu igihugu cya amerika cyatwikuye bavuga ku gufasha umugabane wa afurika ngerageje kuraba hari ibintu byinshi mu bisanzwe amerika yari isanzwe ifasha ibihugu bitandukanye bavuga nti bikiri munsi y'amajyambere yo ku mugabane wa afurika ariko kuba amerika n'umukuru w'igihugu cyayo mushasha yafashe ingingo yo kuvuga ati arahagaritse imfashanyo yotanze ku mugabane wa afurika cyangwa ibigo bya afurika Eh, ingaruka zizoba nyinshi Eh, kubera ko ibihugu byo muri afurika iminsi biracyari hasi cyane usanzwe nk'ibintu bijyanye n'iterambere hariho ibihugu byarabikoreye ibintu bijyanye n'iterambere mu bihugu byayo bivuye ku mfashanyo ziva mu bihugu bikize cyangwa bimaze ku- gutera imbere kurusha rero ndabona kuko nta kundi eh, bari bugire bazo- bizotuma nabo bashobora kubona ko nta kundi kuntu bashobora gukora nyuma y'uko ubufasha bwa amerika buzaba buhaguye bizotuma ibihugu bya afurika nabyo bibona kure hanyuma nabyo bitangure kwiteza imbere ubwabyo
murakoze
ubwo murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri isanga aho turi ko tuvuga ku migambi mishasha ya perezida mushasha wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump n'ingaruka iyo migambi ishobora kugira ku mugabane wa afurika nkaba ndi kumwe n'abatumire emeri pacifique igira neza yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itungwa- n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari londres mu bwongereza na professeur pascal niyo nizigiye bigisha ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'uburundi no mu yandi makaminuza yigenga ari bujumbura mu burundi Eh, professeur pa pascal ikibazo iki cabimukira mukibona gute mu vyo perezida trump yashize imbere ashaka abantu bose bari ngaha batabifitiye uburenganzira canke abakoze ivyaha ngo kubirukana Ah, hariho urutonde rwo- rw'abaza kwirukanwa igihugu ku gihugu nk'uburundi nibaza ko bashika nk'amajana ane na mirongo itandatu Ah, mu- mubona ico kibazo g- g- muki- mukibona gute ni ingingo nziza canke ah, bifise iyindi i- i- iyindi migambi yinyegeje inyuma ku bwanyu
icyo kibazo ni ikibazo kitoroshe kuko abimukira muri amerika bafise akamaro kanini cyane kuko turazi ko bakora mu mahinguriro akeneye abakozi benshi ariko eh, amerika yonyine ubwayo ntabifise icyo cyo ni ikintu kiboneka ikindi nacyo uko azobirukana ni ibintu bisaba uburyo bwinshi bisaba uburyo bwinshi cyane kubarungika iwabo ku buryo nibaza yuko atobishobora kurungika bose abantu babimukira bagiye muri amerika mugabo urumva aragerageza uburyo bwose akerekana ko azobikora ku biri mu bintu byatumye atorwa kuko abanyamerika nk'aba b'abazungu benshi barabazwa n'ingene babona abirabure n'abandi banyamahanga ari benshi muri amerika kuko bishiramo ngo ni abantu bazoheza basubirira ngo hanyuma eh, ngo ubwoko bwabo ntibube bukiboneka ngo haboneke abanyamahanga gusa ivyo rero arabigira cane arabikerebukamo kuko eh, mu vyatumye atorwa birimo ariko kugira ngo abishire mu ngiro nibaza ko atari ikintu kizoroha cane ikizoroha kuko amerika irakeneye abakozi badasaba amahera menshi icya kabiri eh, ni ukuba kubegeranya ahubwo ubarungike mu bihugu byabo bisaba uburyo budasanzwe kuko ni benshi cyane turetse yuko hariho abazoronka uburyo bwo kwinyegeza kugira ngo eh, abapolisi cyangwa abandi bahiga ngo babarungike iwabo batazoshobora kubabona byoroshye murakoze Eh, pacifique ku bijanye n'iyi umugambi eh, worohereza worohereza ibihugu byo muri afurika gushorera ibidandazwa byabwo eh, vyo mugabane eh, bidatanze amatagisi muri amerika agoa Eh, nk'uko wari wabivuze ni umugambi u- ikiringo cyawo kizorangira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka Ah, hakaba ari impungenge ko eh, perezida trump ashobora kuta- kutawonge- kutongereza igihe ikiringo cyawo Eh, kuba twumviriza uwo mugambi gushika ubu hari ikintu gikomeye woba warakoze ku bihugu biwufisemwo inyungu vyemerewe kuwukoresha hamwe wohava hari ikintu kizohinduka kinini
hari hari ibihugu byinshi byungukiye muri uwo mugambi akaro notanga mu bitwemereye n'igihugu cya kenya ni umugambi wari waruguruye n'ibintu afurika itari isanzwe ishora muri amerika nk'ibijyanye na no kwita tekisitire ibi bijyanye no gukora impuzu n'ibijyanye nabyo afurika hariho amashyirahamwe menshi yari yaraje mu bihugu nka za maroke ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika y'uburengero gushyira imitahe minini muri afurika kubera hari abakozi batazimvye wari umugambi mwiza ni umugambi afurika yungukiyemo ni umugambi usaba ubukerebutsi ibihugu bikerebutse nibyo ahanini byungukiyemo ibihugu bitaba biri mu ngwano ibihugu usanga bifite uko bitunganijwe neza ariko wari umugambi muri rusange munini wari waruguruye isoko rinini kuri kuri afurika utandaza ibintu muri leta zunze ubumwe za amerika nimba rero uwo mugambi utazobandanya ni ukuvuga yuko mu by'ukuri afurika igiye kubomba amahera menshi cyane kandi ibi nabyo bizogira ingaruka ku bakozi bakora muri ayo ma industry bakora muri ayo muri ubwo rudandazwa rwo hagati ya afurika na amerika
nawe professor pascal ku kibazo kijanye n'abakundana basangiye igitsina hariho ibihugu byo muri afurika nka uganda n'ibindi bitari bike byari byafashe amategeko akomeye yo kurwanya inyifato nk'iyo trump mu mafaranga azogabanya y'imfashanyo zija muri ibyo bihugu hakaba harimwo izofasha abo bantu bakundana nabo basangiye igitsina mubona ibyo bihugu byo muri afurika kuri icyo kibazo bihuza na Trump kandi bimushimira kuri icyo mubivuga kwiga
ibyo ni ibintu bigaragara rwose kuko bujya mu mico y'abanyafurika aha munsi ya sahara ni uko mu bisanzwe abantu bubakana kugira barondoke bagwize umuryango ibyo kubaka hagati y'abantu basangiye igitsina muri afurika n'ibintu bitavugwa bitaboneka kandi benshi badaharanira ni nacyo gituma Trump muri politiki yiwe agerageza kwerekana yuko ibyo bintu bidategerezwa kubaho iyo nzira ni inzira yemerwa cyane Afurika yego mwavuze ubuganda hariho ibindi bihugu muri afurika bigerageza kwerekana yuko bitabyemera na za kamerune abandi nabo barihorera washaka mbere n'imbere y'umuzo w'abazungu hajya hariho abantu basangiye ibisida bashobora guhuza mugabo barinyegeza ntibaja hejuru ntibavuga ntibaboneka nicyo rero abanyafurika bakunda cyane ubu icyo kintu cy'abantu basangiye igitsina n'ukuri nicyo kintu kiboneka yuko Trump agiye yahuza n'abanyafurika batari bake munsi ya sahara bavuga bati ibyo bintu ni ishano ntabyo twemera ntabyo tuzopfa twemeye murakoze dufite ku murongo wa telefone umwanya ugiye kurangira dufise shukuru didiye ufise ikibazo ufise iciyumviro binyarutse dufise paul paul ku murongo uratwumva ndabumva munyarutse nimba mufise ikibazo n'iciyumviro
ejo iciyumviro narifise bwa mbere bema kuva kuri intwaro ya Trump batorewe kuba perezida wa amerika twarashimye cyane kubona abatirya ngingo yafatira abana bahuje ibitsina nshyira nk'abanyafurika twebwe ivyo ntacyo biturabako cyane ariko ikibazo gihari kungene abanyafurika ariko nobati nk'ibihano ukaraba nk'ibi yagiye guhagarika byo gufasha bijyanye kurwanya icyorezo cy'umuriro wa sida ukaraba ibiryo bimukira birateranye intubeya cyane bicara yuko twambuka ko na manda yiwe ya mbere hagiye bakunda kuba ko abantu babirabura
turamutaye ku murongo turamutaye ku murongo paul ndashaka ndabaze emeri pacifique igira neza mu kurangiza turako tuvuga ikibazo twagiciye mwagiciye ko gatoyi ukugene afurika yovyifatamwo ku bijanye n'imigambi mishasha ya amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga ko kishobora kugira ingaruka zidashemeye kuri afurika nikihe mwabivuze muri make hari n'umwe mu baduhamagaye yabicishe ko ko afurika ikwiye gusenyera ku mugozi umwe ikabonera isomo mwobisigura neza ivyokorwa aro emeri
ego ndabumva novuga ahanini yuko bimwe bimwe narimaze kubivuga ariko hariho ingingo nibaza zihuta afurika ikwiye kugira gufata n'ingoga imwe ni navuze ijanye no kuta no kuta no kutabaho mu by'ubutunzi yizigiye cyane amerika ikagerageza ikarondera abandi bafatanyabikorwa mu by'ubutunzi bashobora kuzana inyungu muri afurika nari natanze akarorero k'ubushinwa ka iniyo europeyene k'ibihugu by'abarabu n'ibi twita emerging economies ibihugu biriko birakura n'ingoga za maleziya brezile n'ibindi bihugu ariko bikaba ari umugambi wizwe neza ushobora kuzana wanashaka n'itunga riruta iryo twakura muri uwo mugambi w'urudandazo hagati ya amerika na afurika ikindi nari navuze ni ikintu kijanye n'uko afurika igomba kuba industrialize kuko buriya iyo kwijukira amahinguriro
amahinguriro no kwigira mu byo gukora ibintu kuko iyaba ico tugifise nta bwoba ibi byose byadutera kuko iyi politiki ya trump ahubwo yari guca idufasha iyi bita transactional relation ibi byo kuvuga ngo inyungu yanje niyo nshira imbere nawe ushira imbere y'iwawe hanyuma duhura iyo dufite inyungu gusa ufite ibyo udandaza bihinguriwe muri afurika kuko murazi ubu ibintu baraza bakabyimba bakabitwara bikaja guhingurirwa ahandi afurika rero igomba gushyira imbere amahinguriro kuko iyo ufite mu kirundi bavuga ngo agakecuru gahishije ntikabura buzukuru ni ukuvuga ngo iyo ufite ibintu udandaza abantu baraza baba abakunzi baba banzi baraza bakabigura ntibaze ko akarorero tubona ku bushinwa ari akarorero kagaragara tuvuga yuko uburaya na amerika aribo baguzi ba mbere b'ubushinwa si uko bakunda ubushinwa cyane bakunda ibyo bintu ubushinwa bukora ikindi nacyo dukwiye nk'abanyafurika gushyira imbere cyane rwose ni ikibazo kijyanye n'umutekano hagiye kuba ingorane muri afurika uhera heze umwanya ugiye kurangira
kubera yuko trump agira ati ibi ibyo hanze ntibindaba abanyafurika nabo urabazi akajagari turagakunda izi ntambara nyinshi akarorero ni intambara iri muri congo urabona amerika nta kintu kigaragara irayivuga ko kuko ntibibaraba abanyafurika rero ntitutaba abantu bakuze ngo twumve yuko kujyana hagati yacu atacu bimaze hazovuka n'izindi ntambara nyinshi kuko abahora basukamwo mabisi nka amerika bazokwirabira hirya
murakoze cyane murakoze barabatumire emeri pacifique igira neza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaje ari londres mu bwongereza na professeur pascal niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'uburundi no mu yandi makaminuza yigenga ari bujumbura mu burundi ndabashimiye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara baza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro ndabifurije mwese kugira ibihe byiza mu kurindira mubandanye mu kurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mugira ibihe byiza